Hello, my beautiful and wonderful, sweetest people. Yes, so I greet you. Good afternoon, good morning, good evening. Depends on where you go. They watch this my video from. Yes, my beautiful and miracle and miraculous people. Yes, my name na Bose Corners Gist. You know they change abeg if na today na be your first time wey you dey come across my videos abeg make you abeg subscribe i be your sister i be your mama i be your own gbogbo person wey dey give you to tata for. tatafo amebo na me dey collect and dey come where other people no dey see am na me dey fit dey reach and dey bring am come come give am put am for una table make una take do jolly jolly so my correct correct people i don't come again una go see with another shocking video when e go shock all of una yes o oh, my beautiful and wonderful pipo una go surprise say eh? ah where bose corner gist where you don't see another one again yes you know say now only me Now im no dey carry fake gist They come eh now only me Now they dey all those fake fake gist even though other people they go they cause they do this one my case not be like that na my channel na you go hear the latest gist even though the commenters dem no know wetin dem dey find eh because na me dey tell dem the good gist and na me na im dem go come dey write nonsense put for di channel anyway that one no be why i come here why me i come here now na to come give una correct gist again say yes So, olori naomi and im family and im brother. uh eh, -huh. Eh, na wetin i hear of reason na e be dis one eh, na my man na no i go fay hear am um, and no be bad tin olori naomi say make i tell you na say e mama oni of ife e husband na he say make e mama dey stay wit am wen e marry am and e brother and sister no dey stay palace wit am na wen oni of ife dey do something. na in dey dey come so those pipo wey e just dey carry news wetin dia eye see and wetin dia eye no see dey tok and dey go say na dem know wia dem for see dat one. all she know that di brother and di sister dey say di brother and di sister no dey stay wit am for palace and she no dey stay for akure na palace na she dey stay dey marry her husband. na when she get program na she dey take dey travel go program not be only akure she dey go dey do program she dey go other churches when they invite am for anything she go go so she no dey stay for her palace she no dey stay out of outside palace she dey stay with the husband for palace you understand me say people those people wey just dey carry fake rumor just becos they need um viewers dey talk wetin their eye no see make una wide down for wetin una eye no see for where una dey tok and meanwhile una see that video wey e be say somebody for inside palace go dey record naomi brother eh na eight eh, nine months ago na im di something take place no e no even concern their marriage at all e no concern wetin happen between her and Ooni of Ife so now people go dey carry different rumour dey tok wetin their eye no see and wetin their eye see for there dey say mama dey stay with her mama no dey stay with her brothers dey stay parlour man dey follow woman dey go marriage na let's eh? make we ask you na dat question whether man dey go follow woman go marriage you understand me even e old small sister sef no dey stay with her e dey only come visit and go so na only im mama na im dey with am for palace sometimes mama go still go e go still come because of say im dey look im pikin you understand me so na only im mama im put trust go fit trust when im e be say go fit take care which carry still trust again so and again husband e no dey eat for outside So he must dey palace to prepare food for his husband. So those of una when una not know anything when they happen when they say, yeah, now they talk differently. eh mama na he comot na me for marriage mama na he eh, brother na he comot am na he do this one so wetin una just they talk They talk you know they exist so and again my people, when I say that contract what they do that this thing wey dem do that uh, this thing uh, uh, contract wey Ooni of Ife give uh, Naomi senior brother him one and dey talk say Ooni of Ife e just go dey chop money e just go dey do this one for person to give somebody contract again say okay o oh, this one na my in-law uh, let me give am this contract so that e no go depend on him again or e no go depend on his sister again or you go make am maybe e dey work or you go make am get more rich and again when dem dey lie lie say sister say "Uh, uh, gbero build house for e girlfriend He say okay where dem for dey see that kind thing gbero no wan just come out come talk because the thing dey make gbero dey dey depressed sef wetin pipo just dey talk wetin their eye no see and again my people, that letter when e come out who bring am come out from palace you understand me That letter when e come out who bring am come out did you watch am who bring am come out for palace who bring that letter for social media That letter wey dem come write say na this one happen no be this one happen and no be only of ife write am o oh. una just only of ife no one day come out now come dey tell una say he eh, he with his wife dey quarrel una never even hear for him mouth and many pipo just dey come out say they don wash na army leg comot for palace wetin no happen una go just dey talk am dey open mouth shey you people wey get husband una with una husband no dey quarrel even if na royal queen eh, eh sorry royal eh, home royal queen eh He come vex comot e write letter Eh, for social media na him sell himself out and una just use fake fake account dey comment for pipo channel up and down na no go bring una own self anybody wey just know say him dey bold enough make e come comment for my channel with her own self no dey use fake fake channel come dey comment for my dis thing for my channel again do your own make i do my own and people wey dey do baami baami and dem dey warn pipo for social media and you dey do your own nobody dey warn you una go dey warn people. una go dey enter people. watch people video video una go dey make video up and down i just dey give una now make una stay away from me because if i come out for now eh our own saga go and uh, eh, dis person saga eh what do be im name um, hi uh, eh, what do be dis lady name wen e pursue uh, uh, fear no dey let sms arewa na e no dey touch uh, uh, big jabadan uh, videos again na as e don pursue am enter house fear no let you touch am again another person now, na you dey come am for e dey come am for you now and na you dey talk about olori everyday na you talk about ashley na you bring am come na you dey spoil olori olori na name and na you the bahami dey hungry When you say another prophet that he dey hungry una no go tok wetin una eye see wetin una eye don see na una go dey talk, eh una don see wia person go come and e go say e be chief go come come and dey call oni of ife no come and come talk. o di man di man dey use diplomacy dey tok una go come out day come dey cause queen mother dey cause am di only thing una i tok about one day say queen mother e no suppose to dey carry tadenikawo come out come dey dance for public na that one i dey tok make him dey stay house na wetin i tok i no wan dey insult am so make anybody no come dey write for me say bose corner gist you too dey lie no be you first tok am say if dey make e bring wetin dey find for palace na you first tok am no be so i take tok am so e no concern una man even though maybe i talk am and i change am now so that is my cup of tea now when i don know say na oni of ife na him say make eh, naomi mama make e dey palace with am That time when dem marry so now na una come go dey talk. say na so naomi come say eh, eh, oni of ife come tok say make naomi choose between him brother and him wife naomi come choose and him husband naomi come choose him brother and family my pipo make una dey tok wetin happen make una no dey lie lie again because na lie don dey too much you understand me na lie don get pay e don too much o so na wetin i say make I come tell una because now na una dey bring different topic dey come out wen wen e no dey je different different world na una dey carry come una go put oni um, eh, naomi for ground na go scatter am kpatakpata una king wife na una dey scatter like dat e go say na him bring himself come out. okay now tomorrow night bring himself come out for social media Share our Ooni of Ife no dey bring himself come out na only Oba Obini Oba Obini no dey bring himself You no dey come out for social media of recent now i see am when im two children do when im twins do birthday yeah now i take see am so forget don all those stuff make una dey forget am Ooni of Ife na yopi guy man he's our king he's a very very understandable and very civilized king so he's a young king handsome king anything wey he like na him go do so that one don mean say una come come and come they insult and they insult the in so they insult everybody now They forget tomorrow say eh come say eh as eh, olori naomi go so say olori naomi never go before and e come back They go bring and come back so as he goes so say no go come back They don't sweep your leg Now you dey there when they sweep your leg you dey for there when they come elders from me if I say they sweep your leg When I dead there when they sweep your leg why we not just use our head and diplomacy for this thing when they hap happen so those people now make now see now make now get it into your brains that only of ife and eh, now me well, it's, a, it's an agreement between the two of them for the mother to be staying with her in the palace when she got married to Naomi and uh, eh, to the king. So the mother did not just pack her bag and baggage to start to stay in the palace. You people should get that into your scores now. So that is why the mother was now staying in the palace, not Olori Naomi younger ones olori naomi younger one does not live in the palace They only come to palace when they have issues you understand me When they have something like eh, eh, oni will be doing something that is when they come to palace so those ones that you guys are just say say what your eye did not know what your eye don't see what your mind when eh, oni of ife naomi is too weak e doesn't allow oni of to give you people money and eh, the housemaid not be the housemaid why are you guys lying why are you forming things out eh is there housemaid why are you people and eh, your husband is working in the palace i don't blame you people it's those people that is picking your course. the housemaid and those people that said they are calling from Ife and those people they are married though they will be celebrating their wife and children on Facebook meanwhile they are using mouth to spoil people's zone They say, who could spoil person own? And so you go spoil. Sorry, guys, my voice. I know I'm well in Jesus' name. So, my people, now so, my correct, correct people. If you see me, you if you see my channel, you know, say I slowed down for video. I know today, okay? But I'm okay. I'm well by the grace of God. Yes, so. So, my people, I saw this thing. I said, yes, so. Uh -huh. Let me come and give you guys the latest gist. -huh. this guy wanted to come out to clear the air but she, they said no need because if he come out now come clear the air they say if he affect the nose he go affect the mouth and he go affect the teeth so there is no point for him to come out to clear the air He don't owe anybody apology so those videos and audio you people saw it was somebody that leaked it out those things was nine months ago It did not happen because of the sister and it happened for a reason so that one is between them right now between them and the king and uh, eh, Gbero so make na leave in a comment till we we'll meet again for another bye bye.